bandanya kumviriza ijwi ry'amerika mwiriwe inshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika risamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri siyo ya gatanu muri kumwe na joe diane n'ahazo indongo ibiganiro by'uno mwanya zimwe zimwe mu ngingo nkuru nkuru y'ibyongeye kubashikiriza ku byo tubona n'ubuhinga dufise turwemeza yuko abo bantu bagwaye kandanya tubavura gusa nta kindi ubu twihutiye kujana ama echantiyo muri ens turarindiriye
uyu ni kubwimana ernest adejwa iterambere ry'amagara y'abantu ku bitaro by'igihanga mu ntara ya bubanza mu burundi avuga ku banyagihugu bafise ibimenyetso nk'ivy'indwara ya korera iyo nkuru co kimwe n'iy'umwaka w'ishure wa bibiri na cumi n'indwi ushira bibiri na cumi n'umunani watanguye mu gihugu cose c'uburundi turazigarukako handi hato mugume ku maradiyo yanyu nongere ngire mwiriwe n'akaze amakuru yacu rero tuyahere mu gisata c'amagara y'abantu mu burundi abantu bane kuri cumi n'umwe baramaze kwitaba imana mu kigwati ca kagwema ico kigwati kikaba kiri muri komune ya gihanga y'intara ya bubanza mu kiringo c'imisi itanu abo bantu bafashwe n'ingwara yo gucibwamwo ifise ibimenyetso nk'ivyakorera nk'uko vyemezwa n'abajejwe intwaro kuri uwo mutumba ibindi kuri no nkuru turabibaza umunyamakuru wacu evariste nzikobanyanka yanyarukiye ngaho mu kigwena mu ntara ya bubanza i burundi ku munsi wa kane w'indwi iheze niho hatangura kwibonekeza abagwaye ingwara yo gucibwamwo kuri uwo mutumba wa kagwema iyo nayo yari ifise ibimenyetso nk'ivyakorera nk'uko vyemezwa n'umukuru w'uwo mutumba ngendakumana kente marke turabona ngaha kuri uyu mutumba hariho ikiza c'ingwara mugabo sinovuga ko ari korera ni ingwara yafasha abantu mu gucibwamwo kandi igiye kuraba iyo ngwara iranyarutsa kubica cane gose kuko abafatwa ubatebeje baca bapfa nk'ubu uri ku mutumba mutumba hamaze gupfa abantu bashika bane ni ukuvuga abana babiri n'umusore w'imyaka cumi n'indwi n'undi yapfuye ejo ku munsi w'imana nawe yafashwe nyine adahwa hama mu kanya gatoyi yaciye yitaba imana igituma iyo ngwara iri kwifata abanyakagwema bituruka ku isuku rike ritumwa n'amazi mabi ababa muri ico kigwati bihereza ayo nayo bayavoma mu ruzi rusizi amazi iyo arwa asa n'intakazi niyo yitungira odeta n'uwo ngaho mu kagwema yemeza ko ubukene bw'amazi meza ariyo ntandaro y'iyo ngwara aha anye hamaze iminsi tubona ingwara ifata aba, abantu abakuze n'abato hari ingwara yo gucibwamwo akadahwa kandi iraturembeze cyane kubera ubukene bw'amazi ngaha anye turanywa amazi mabi nta mazi dufise ngaha twaherutse baduha ibishusho by'amabombo kugeza iyi saha nta mazi dufise yarakatitse ntitubona impamvu ayo mazi ataza inyuma y'iminsi itanu kuri cumi n'umwe bafashwe bane baramaze kwitaba imana kubw'imana ernest ajejwe iterambere ry'amagara y'abantu ku bitaro by'igihanga yabwijwe ijya amerika ikiriko kirakogwa gushika ubu ntituraronka kuvuga ko ari korera ariko ubu icyo tubona kiri hagufi ni uko twihutiye kugira eh, bijya bita analize kugira ngo dushobore kwemeza neza yuko ari korera hama tubishikirize hejuru ku batujejwe umugabo ariko ibimenyetso tubirabye ukungene baza bagwaye bivanye n'ubuhinga dufise urabona yuko basohoka umucafu ari wo mwanda mukuru usa n'amazi y'umuceri hama bakongera bakadaho ku byo tubona n'ubuhinga dufise turwemeza yuko abo bantu bagwaye kandanya tubavura gusa nta kindi ubu twihutiye kujana ama echantiyo muri ens turarindiriye abajejwe intwaro bavuga ko bazi ico kibazo c'ubukene bw'amazi kuri uwo mutumba akagwema uburongoye uwo mutumba atanga ibitandukanye bituma amagara y'abarongoye asinzikara agira n'ico avuze ku bijanye n'amabombo baheruka kuronswa ariko amazi ntabashikire jewe novuga yuko vyoba biva ku isuku rike kuva mu bihumbi bibiri na gatanu gushika ubu nta mazi meza dufise tunywa amazi ya rusizi bapfa kunwa inzoka zikaba nyinshi abandi nabo bavoma mu rusizi bayashikanye ntibayateka amazi twarayaronse mu minsi mike mugabo tugiye kureba uno munsi amazi aherera mu nzira twarasabye kugira ngo barebe kuko amazi usanga ku mutumba wa rugunga ahari gihungwe araza nubwo akama mugabo barakunda kuronka mugabo twarasabye kugira ngo bugare bafate ingingo y'amazi bayaduhereze ku masaha canke ku minsi hama niyaba mu rugunga bugaye kuwa bavomye kuwa mbere kuwa kabiri gihungwe ivome kuwa gatatu natwe tuheze tuvome ku rwego rwa komine gihanga ico kibazo c'amazi ntandaro y'iyo ngwara ifise ibimenyetso nkakorera mu gace kakagwema kari mu burengero bw'iyo komine kirazwi muhanuzi wa musitanteri wa komine gihanga ajejwe iby'imibano ildefonse bazirutwabo arahumuriza abanyakagwema two turaraba yuko aho ashobora gushika hose turabe yuko ata hantu amazi anyikira tugira ibintu byo guhanahana amazi kugira ngo ha- bugare mu mitumba imwe imwe dukorana n'abanyagihugu nyene dukorana n'abafundi bajejwe ivy'amazi ikigwati ca kagwema kivugwamwo ubukene bw'amazi giharurwamwo imiryango igihumbi n'amajana ane nk'uko vyemezwa na ngendakumana kente marke arongoye uwo mutumba mu kigwati ca kagwema muri komine gihanga evariste nzikomanya nka ijwi rya amerika urakoze variste nziko banyanka tuve ngaho rero ibubanza dukubitire gatonya i Bujumbura aho kuri uno wa mbere ariho mu burundi hugururwa umwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ushira ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ku banyeshuri bo mu mashure y'intango n'ayisumbuye ku mugwa mukuru bujumbura aho mugenzi wacu eroje wirika neza yaciye yasanze ati abana benshi batonze ahubwo abavyeyi bari baje kuraba urutonde rw'ibikoresho nibo bari bagwiriye cane Ku mashuri atandukanye ku mugwa mukuru Bujumbura aho twaciye twasanze hari abanyeshuri bake rwose ahenshi hibonekeza abavyeyi baje kuraba intonde z'ibikoresho abana babo bazokenera uyu mwaka nko kw'ishure ry'intango rya Base ya mbere muri komine Mukaza hagati mu gisagara abavyeyi bari benshi kurusha abana Germaine Bandira umuyobozi w'iryo shuri ariko yabwiye ijwi rya Amerika ko muri iyi minsi ibiri iri imbere bizeye gutangura neza ivyigwa yongeye ko ku imyaka yose ariko bisanzwe bigenda mu minsi ibiri ya mbere abavyeyi bataba baramenyera kandi yavuze ko hari abibaza yuko ishure rizotangura ku ndwiza eka no kw'ishure ryisumbuye rifise uburaro rya lycée de la paix mu ngagara muri komine ntangwa mu buraruko bwa bujumbura n'abanyeshure benshi bari bwashike abo twahuye kiretse abiga bataha bariko bashika bazanye ibikoresho n'amamatera yo kuryamako beatrice ntangibingura arongoye iryo shure yatwemereye ko ibikenewe vyose harimwo n'imfungurwa z'abanyeshure bo mu ndaro vyamaze gutegurwa bamwe mu banyeshure na cane cane abagize amahirwe yo kuja mu mashure y'akarorero sibo babonye itariki yo gutangura ishuri irageze aba twabasanze kuri iyi sengagara izwi kw'izina rya ene niyumva ndyohewe kuba ngiye setiyeme nakoze ikibazo hama ndagitora ndaja muri setiyeme mu ishuri ry'akarorero kugira abandi baze ndabereke baze batore nabo nyene bige hama igihugu gitere imbere numva nezerewe cyane ni ibyishimo kuri jewe kubera ko nagiye kwigira mu ishuri ry'akarorero kandi kubera ko nakoze ikibazo nkagitora numva ku bwanjye noshimira n'imana kuko si ibya bose je numva nezerewe cyane kwanagira ibi byiza nk'ibi nkaba naje ngaha je niteguye kwiga neza byiza kugira ngo nkore mbandanye nze gume muri ino shuri ry'akarorero ariko rero ayo mashuri y'akarorero aracafise agahaze iruhande y'imyambaro y'abanyeshuri itegerezwa gutangwa n'ubushikiranganji bw'indero hamwe n'amafaranga yo kubasumira bitaraboneka n'abigisha nico kimwe kuko abazohatanga ivyigwa bategerezwa kubanza gukora ibibazo tarsise bendantokira umuyobozi wa risengagara turavye amashuri dufise indwi ane shingiro atatu inyuma y'ishirishingiro tuba dukeneye turavye ivyigwa bazotanga tukaba dukeneye buri buri buri ababigisha bashika cumi na batanu tukaba tubakeneye vuba ibisanzwe mu bakura ku abanyeshuri gushika batangura kwiga twibaza mwo ko bashobora kuboneka vuba eka n'abigisha bahora batanga ubumenyi kuri ayo mashure yatoranijwe ishure ry'akarorero gusa bategerezwa kwimurwa n'iki kibazo ntikiratorerwa umuti neza kuba twashobora gusigarana abigisha bashika mirongo itatu na batanu barindiriye bazoca babashira twibaza ko bazoca bashira iyo ba- benshi bazoja bazokurikira abanyeshuri bagiye kuri aya mashuri y'ubujumbura twibaza aho bishoboka muri uyu mwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ushira ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abana b'abigeme baba mu mashure ya leta canke y'abigenga ntibemerewe gukora imishatsi no kwambara amajipo ari hejuru y'amavi abahungu nabo babujijwe kwambara amapantaro bayamanukije hepfo y'ibisusu ivyo bita pocket down bamwe mu bakobwa twahuye bari kurondera ibibanza ku yandi mashure bizigiye kwiyinginga itayafata ku byerekeye umushatsi bitegerezwa kumbabaza kuko umushatsi umukobwa warundi avuga umukobwa wigwa n'umushatsi umva jise ndawukuye cyane numva nyine ko ndi jene hama byerekeye amajipo naho ntaco byari bitwaye by'amajipo maremare kuko ibyo n'ibisanzwe by'amajipo maremare meke tubabaje cyane ni umushatsi kuko umushatsi babona umukobwa wigwa n'umushatsi mugabo uzowimosha yego nzobimosha itegeko n'itegeko umwanya umwe ndayakira nabi ariko uwundi mwanya ni vyiza kubera batubwiye ngo twimoshe hari ico bidutwaye ariko uwundi mwanya ntaco bidutwaye kubera ari ingingo bafashe nyene ntegerezwa nyene kuwimosha oya navyo nari nkunze cane kuvyerekeye umushatsi ndashaka kuwugumana nyene hari n'abandi basangiye ingingo yaje ihageze jena yishimye cyane kuko abana begizajera ugasanga baje n'ibisuko imishatsi imeze ukuntu meya jena yishimye vurema n'inkingo y'amajipe n'abana badutera isoni wumva tugeye abagenzi batukumva isoni ari abanyeshuri vurema kandi ni ku mayekore menshi usanga bambaye utujipe tugufi bahena bagatirimusa abigisha ko nk'umunyeshuri yambaye ijipe ngufi akicara imbere urumva umwigisha nawe ni umuntu wumva ategerezwa gutirimutswa jevurema nayakiriye neza nayakiriye uko nayumvise gusa uko nje gusaba ikibazo ndakironse nzo cyane cyo ndabishyira mu ngiro zo bavuze umva sinohaririza ibyo abantu badusumba bavuze vurema nta kibazo ku bintu by'ishuri ngo imishatsi cyangwa ijipo tuzobyakira uko nyine mu ngingo nshasha zafashwe n'ubushikiranganji bw'indero uyu mwaka harimo ko abayobozi b'amashuri yose adashikana ibice mirongo itatu ku ijana mu bibazo vya leta baca babogozwa abashika kuri mirongo ine nibo bafatiwe ingingo imbere y'uko umwaka mushasha w'ishuri utangura eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze eroje wirika neza uretse rero i bujumbura intara zose zigize igihugu c'u burundi hagati mu burundi nazo nyene zatanguje umwaka w'ishure wa bibiri na cumi n'indwi ushira wa bibiri na cumi n'umunani ariko nko mu ntara z'uburaruko bw'uburundi hibonekeje ikibazo c'igitoro catumye bamwe mu banyeshuri bariko bagerageza kuja ku mashure y'uburaro bitaborohera mu gihe amatike abashika niyo bariko baragana yaciye aduzwa ibiciro tukiri ku makuru avugwa mu Burundi ku muhingamukuru no wa Mungu harabaye ibikorwa vyo gusabana no guhana ikigongwe kuri bamwe mu Barundi badasangiye amoko bagiraniye nabi mu ntambara y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu babifashijwemo n'igisata kijejwe amahoro n'ubutungane muri diyoseze ya Ruyigi mu Burundi bamwe mu bishe baremanze ivyo bakoze imbere y'abasigwa babishwe umenyesha amakuru wacu mu Ruyigi Fidel d'Antoine Nsabimana yarishikiye ahabereye iyo mihango ivyo birori vyo gushinga intahe vyabereye mu isengero rya katedrali katolika ya ruyigi abakirisu bari bitavye imisa ari benshi kugira ngo biyumvirize ibishinga ntahe bitandukanye intahe vyagaragaye kwiyimbaye abatari bake niwe witwa karama yuvinari umututsi yasavye igonga umuryango wa gaburiyeli bihogora na bucumi faraziya b'abahutu karama yemera ko ari we yabagandaguye abo bahisi bagandaguriwe ku mutumba wasanzwe mu gisagara ca ruyigi nk'uko muvyumva muri ino ntahe jewe abo nishi n'ababyeyi baba bavukanyi mubona turi kumwe je naciye nitwa umwicanyi aho naca hose bavuga bati karama umwicanyi ivinari karama ati umunyakibi ntigera aronka amahoro kubera ico caha nakoze nta mahoro nigeze ndonka mu mutima niko kwigira inama nti ntinge ngende gusaba ikigongwe abo nagiriye nabi ndagenda ndabasaba ikigongwe kandi barakingirira umuryango wose ukoranye uno munsi rero imbere y'iri shengero nagomba nsubire guca bugufi nsubire gusaba imbabazi uyu muryango nagiriye nabi reka n'abo bose iyo nyifato nagize yoba yarakomerekeje izahaka ibihogora ku izina ry'umuryango wa gaburiyeli bihogora yaramuhariye ishengero rikoranye karama juvenali ukunyene mumubona afukamye yaraje kweri aricisha bugufi aradusaba ikigongo kwe turabona ko yicishije bugufi kuko umuntu yigaye uramugirira ikigongwe nk'uko yarasabye ikigongwe ishengero ry'abakristu ba rugi bakoranye na diyoseze yamuretse ndamukuye mu gipfukamiro nk'uko n'uwo munsi twamukuye mu gipfukamiro twebwe umuryango uswa na bihogora n'ababanyi bose bamwe ndababona bari ngaha icyo kigongwe tumuhaye yogenda akakigendera yumva amahoro tubonanye tunezerwe twiginane ko nababwiye yuko ari shetani yabigize saba gusa basabanye ibigongwe gaburiyeli ndori icimo umuhutu wo ku mutumba wa masazi komine ya butaganzwe intara ya rwigi yasabye ibigongwe diomedi francisco niyo nizigiye umututsi yabaye ikimuga kubera imipanga yamutemaguye mugwimogo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu icenda na gatatu nagiye nabi bashikanaye diomedi je nabonye aryamye naje murugo ruhora go ngaho kumusaya ngaha musaya je n'uruhara je namutemagwa imikanga ibiri nayo yarangiriye ikigongwe turabonana nkashaka umutima ukamenga ndiko ndayenga numva navyo bicumu yabindekuriye ati wewe urashobora kugirwa ikigongwe diomedi francisco niyo nizigiye nawe nyene yaratanze ikigongwe ku mugaragaro undora icimpa yaje kunsaba ikigongwe ntawe narinzi ko ariko imubantemaguye mugabo urumva ko iyi mipanga ariwe yayisekeje ndamugiriye iki ikigongwe sinkere imbere nuko yirirwa arapfukama imbere yanje agende n'amahoro ivyo bikorwa bamwe babona ko bisa no kwinjirira mu guha igihugu jeje utohoza ukuri no kurirekuranira ariko juvenal ndayizeye icegera c'umuhuzabikorwa mu mugambi w'amahoro n'ubutungane muri diyoseze ya ruyigi sikabibona bwa mbere nobanza kumenyesha yuko twebwe twabitanguye n'uwo mugwi utarajaho kuko twisunga akarangamutima k'ekereziya yama yigisha abantu bose gusubiza hamwe no kurekuriranira urumva rero yuko tutabavogera ahubwo ubu aho umaze kubwiraho turakorana rwose turahura nabo nyene bakaza bakatubaza ingene turiko turabikora n'uyu munsi mbere bakaba bari ngaha bishikiyeho kugira ngo barabe ico gikorwa ciza abari baserukiye umugwi wa leta ujeje kumenya ukuri no kurekuranira muri ivyo birori batubwiye ko baje kurorera ata kintu kinini bashobora kubivugako mu buseruko bw'uburundi mu ntara ya rwigi fidel antoine nsabimana ijwi rya amerika
ijwi rya amerika turabandanya n'urutonde rw'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya mu gihe rero ibiro vy'umuhuza mu matati y'abarundi biherutse gutanguza gutangaza kw'indwi kw'iyindi nshuro y'imishikirano itegekanijwe mu kwezi kw'icumi abanyepolitike b'abarundi ntibavuga rumwe kubotumirwa muri ivyo biganiro mu gihe leta y'uburundi ivuga ko abafise imitahe yo batotumirwa hari uwundi muce ugizwe ahanini n'abatavuga rumwe na leta barimwo urunani senared bo babona ko atanumwe yo kumigwa muri ivyo biganiro mu kiganiro cacu muri isanga cuno musi Frederic Nkundikije yatumiye abarundi babiri baba mu mahanga Professeur Athanase Gahungu yigisha muri kaminuza ya Chicago State University ngaha muri Amerika hamwe na Professeur Libera Ntibashira kandi we yigisha muri Université Libre de Bruxelles baraheza rero bashikiriza ico bagona kuri ico kibazo reka dutangure twumviriza Professeur Libera Ntibashira kandi atangura avuga ku kintu nyamukuru abanyepolitike kubwiwe boshimikirako muri ivyo biganiro ikintu ca mbere coshimikirwako ni uko impande zose zokwemera ko hari ingorane mu burundi kuri izo ngorane ziriho zibabaza cane rwose abanyagihugu sagaseshwa rumuri inkurikizi mbi z'izo ngorane ziri mu gihugu zatumye uno munsi abarundi basa n'uko ari umwana w'imfuvyi ico ushaka kuvuga ni inzara ni indwara ni ivyerekeye ubutunzi bw'igihugu bwifashe nabi ivyo bigatuma umunyagihugu akena bimwe bimwe biteye agahinda murabona ivy'inyigisho byose byarasubiye inyuma mu ncamake ingorane ziri mu gihugu ni uko abo oye bajejwe vya politike ari abari ku butegetsi ari abari muri opposition bokumvika bokwemera bose ko ari ingorane bwa mbere hanyuma baze kwemera ko ari ingorane murazi mu kirundi kuva na kera iyo abantu babiri bashwanye batumvikanye abaja hagati bagahanura aricyo gituma rero bamaze kumvikana yuko ari ingorane nta wundi muti no kwicara hamwe abafasha bagafasha kandi irya mbere biba biramaze kuba mu burundi aricyo gituma rero icya mbere nyamukuru nyamukuru ntubona ni uko ubutegetsi bw'ibujumbura bwo kwemera yuko bajya abantu bose bapfa birirwa baricwa ingorane ziri mu gihugu zose ko ziriho bareke kuzihakana hanyuma bareke kudadika bicara hamwe n'abandi kugira batore umuti ingorane ziri mu gihugu impunzi zahunze zishobore guhunguka y'amaradiyo yugarwa ashobore kugururwa abanyororo bafunzwe bari mu nyororo bashobore gupfungurwa hanyuma hanyuma ibintu bije mu buryo bategura ayo matora abarundi batekanye ku bwanyu abafise imitahe yo kubahagarika barakwiye kuja gutumirwa muri ivyo biganiro mu kanya gato icambere coco bemeye ko ari ingorane nta gucagurana umuntu n'umwe ngo gukumira kuko gukumira murirwa mu gifaransa sero porotero probleme kuko aho ibintu bigeze ni uko umurundi wese yashaka kuja muri ivyo biganiro yobijamwo tugatora umuti urashe kandi urama ariko
kuko murabona yuko mwihweje biba mu Burundi hafi imyaka cumi canke cumi n'itanu twama mu ngorane hari abantu professeur libera bavuga ko igituma mu Burundi hama ivyaha vyinshi eka vyama vyaje ku imyaka iheze ari uko n'ababikora badahanwa icyo kibazo cyo kudahana cyo mu kibuga kwiki icyo kibazo cyo kudahana nicyo kiri gisigura ingorane zose zabaye mu burundi uno munsi rero harageze aho abarundi twumvikana yuko uwakoze icyaha wese acagira bagakwitwa intahe mu gahanga kugira dutegure kazoza kugwaruka dutegure kazoza k'abana bacu ntitubarage ibyatunaniye mu ncamake rero ubutungane buteza gukora atanumwe bukumiriye uwagize ikosa wese ahanwe bakurikije amategeko nk'uko biba mu bihugu mu bihugu bubahiriza agateka ka muntu atanazi gahungu muratwumva ndabumva ibibazo tugiye kuyaga uyu munsi cyane cyane ni ibibazo vyerekeye abo tumirwa mu biganiro kuko turabona ko leta y'u Burundi yo yivuga ko abafite uh, imitahe ibakurikirana badakwiye gutumirwa mu gihe uh, intumwa zabonanye za Senarede urunani rutavuga rumwe na leta rwabonanye n'umuhuza rwamusavye uh, ko bose botumirwa harimo nabo bafite imitahe ku bwanyu ikintu abarundi bopfundika igihe bazosubira yarusha mu kwezi kw'icumi n'ikihe ikintu cihutirwa mubona boshika ko niki ikintu cya mbere cyihutirwa ni kubanza umuntu akaraba izo nama kuko izo nama iyo nama irakenewe rwose irakenewe rwose ariko imaze gukenerwa ni ukumenya yuko ari inama iraba abarundi bose yuko abajyayo bose baba barungiswe n'abarundi bara barungiswe n'abarundi kandi umuntu yobanza kuraba ati mbega none umuntu wese arakwiye kuja muri iyo nama ego umuntu wese araja arakwiye kuja muri iyo nama mugabo ntiwofata abantu bose miliyoni zose z'abarundi ngo zije mu nama ni ukuraba rero bati mbega mu mategeko mbega mu bishinzwe mu bishinga inzego zo mu burundi umuntu kugira ngo yemerwe kwa kwa aserukira abandi bijanye n'iki hanyuma iyo nama nibaza yuko nk'uko umushinga ntaheri birareka arayivuga yuko hari harabaye ako kantu ko kudadika ko kudadaza mugabo ako kantu ko kudadaza kumbure kari kari kuri bose abantu rero bubanza bakaraba bati mbega ibyo bintu byo kudadaza bitarumvikanwa umuntu amenye bati ikizoshika ko kugira umuntu agende guserukira abandi muri arusha uwo bakuramo n'indi uwo badakuramo n'indi ibyo bintu rero bitarashobora kumvikana nibaza ko bizohera ko bizoheza bikagorana mugabo jewe gikuru gikuru gikuru ni ukuraba yuko umuntu wese agomba kugenda aho muri arusha aba agiye aserukira abandi ntawogira ngo ntawoshobora kuvuga ati umuntu wese akwiye kugenda muri iyo nama aho hoho yoba yuguruye kumbure inzego bimwe bitazoshoboka hari ikibazo gihambaye cyane rwose muri iki gihe cyane cyane batumvikana ko aboja muri ibyo biganiro ku bwanyu porofeseri hatanazi gahungu abantu bafite imitahe ibakurikirana kubera ibyaha bagirizwa kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu barakwiye kuja muri ibyo biganiro ibyo ni ibintu ata muntu ashobora kwishyura kuko ibyo ni ibintu bigoye kumenya yuko umuntu yagirizwa cyangwa atagirizwa ni ukubanza kuraba uyu muntu kugira kutaba utanywana n'intwaro bivaga yuko ibyo rero byo kwagirizwa n'ibyo umuntu akwiye kubanza kuraba neza icyo bivuga mugabo jewe gikuru si cyo nurabira ko nubanza kuraba yuko uwo muntu agomba kugenda arafise abafise abamutumye arafise ijambo azogenda avuga atari ijambo ry'abantu babiri atari ijambo ry'umuntu umwe kuko aho hoho niyo bariko araserukira jewe ico kintu ntawoshobora kuja mu bintu by'inzego by'ubutungane ngo avuge ati naka niwe azoserukira kuko uko umushinga ntaheri birahejeje kuvuga ni uko mu burundi abantu bakurikiranwa abantu bagize ibyaha batigeze bashobora guhanwa aho rero ni umuntu yocara ati mbega kugira mu burundu umuntu ase avuge neza ati umuntu akurikiranwa ninde udakurikiranwa ninde ibyo nibyo nibaza abantu bariko ba mukapa bariko barabisononora nibyo bakwiye kuraba neza mugabo ahandi jewe cyo nguma mvuga nuko uwo muntu agomba kugenda arafise abamurungitse abo bantu bamurungitswe bangana gute batariho bamurungitse sinibaza ko akwiye kugenda Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika turi kumwe na ildefonse ildefonse mwiriwe neza mwiriwe Eh, izina ry'ikirundi ninde ildefonse ni iry'ikinyarwanda uretse ko dusa nk'abasangiye gupfa no gukira nitwa ntiyabose iridefonse ntihabose muri hehe ndi i kigali mu rwanda ariko ndakunda abarundi ndakunda uburundi kandi nkunda no gukurikirana iby'i burundi ni byiza cane rwose murafise ikibazo rero murafise iciyumviro Eh, urebye ni icyiyumviro Mhm. tuga iyo kwijambo urebye rero eh, bari abantu bashumuye abarundi mu migumuko yewe sinemeza yuko nanjye nabatumira mu biganiro ikibareba cya mbere ni ubutabera kwiye kubanza gukurikiranwa n'ubutungane bagahanirwa kwanza kubanza gusuzugura abarundi bitoreye umukuru w'igihugu aho kugira ngo babubahe ngo bamuhe agaciro ahubwo bakabanza gushumura abarundi mu migumuko batwika amabarabara ba- basenya ibiraro ku bw'ibyo rero yewe numva ahubwo bari barakoze ibintu bibi cyane nuko hari abarundi babaye abanyabwenge bamwe na bamwe ntibajye muri biriya bintu niba mubyibuka neza muribuka ko bavugaga ko hagiye kuba jenoside mu burundi iyo jenoside ngira ngo ntayabaye ahubwo kuko baciye bahunga umenya aribo bayiteguraga kuko abenshi muri bo baragiye jenoside irahagarara umenya aribo bari ba- barayiteguye inzego zikayibabuza hari ku- kuyishyira mu bikorwa ukurikije rero umuntu nk'uwo nguwo utekereza igihugu amahano angana atyo nakicarana we mu biganiro ahubwo yakicarana n'abacamanza mu rukiko jye niko mbyumva Eh, murakoze murakoze ntihabose ildefonse reka duhe ijambo abatumire bacu bagira ico bavuze ku ciyumviro mushikirije dutangure kuri professeur libera ntibashira kandi Eh, iri defense ibintu avuze ni ibintu tumaze iminsi twumva Eh, mugabo eh, uravye ingorane ziri mu gihugu ikintu cihutirwa n'amahoro n'umutekano Eh, amahoro n'umutekano kuri bose ayo mahoro n'umutekano nayo ntashobora kuboneka abarundi eh, b- b- bitwa ko batase eh, baticaye hamwe ngo bayahage izo ngorane bazitorere umuti ni ukwibutsa iri defense ko atari rya mbere mu burundi ibiganiro nk'ivyo biba Eh, numvibutsa yuko hari n'abari baraciriwe urubanza rwo gupfa bitavye ibiganiro vya Arusha mbega uno munsi eh, abo bagiriza ko bafise imitahe eh, ico umuntu yotangura kubaza iyo mitahe yatanzwe nande Yata- yata- yatanzwe na muri ro- muri leta abo bo muri leta niyo ba- ba- ba- ba- ba- novuga ko batase eh, nabo bateguye bateguye iyo myiyerekano Eh, ni ukuvuga rero yuko iyo mitahe eh, nti- ntifashe na gatoyi kuko eh, turavye ibintu n'ibindi abikurikirana harimwo ubum- ubum- ubunyoma bwinshi mu ncamake rero eh, kugira amahoro n'umutekano agaruke mu burundi eh, ntawo kumigwa tiyo reka ariko duhe n'ijambo eh, professeur atanazi gahungu nawe nyene agira ico avuze ku vyashikirijwe n'umunywanyi w'iradiyo ijwi rya amerika ildefonse ntihabose duga kwijambo professeur ego ibintu yavuze bi ah, biragoye ni nk'ibyo umuntu abishyize hamwe n'ibyo profeseri biraherutse ku- ahejeje kuvuga umuntu aca abanza akaraba ati mbega abo bagendayo iyo migwi nu- nabonye itanu abataba leta abataba opozisiyo abafise ibigwanisho eta sivile na diaspora ah, birumvikana yuko abo bose ari ukugenda mugabo nca ntangura kwibaza none ah, mu kugenda buheza bagafata nk'ubu ikikuru cyane ni uko ni ukubanza umuntu akaraba ati ngo tubanze twumvikane neza dusigure icyo tuba twita opozisiyo uciye ufata ugakuramo abantu bose bari muri opozisiyo mugabo bashoboye ku kuronka ah, ababaserukira mu- muri leta kuko leta leta y'uburundi si kuvuga yuko leta y'uburundi igizwe n'umugambo umwe leta y'uburundi irimwo abari mu- muri opozisiyo ivyo rero nibaza yuko bizoheza bikagora nico gituma nibaza duca dusubira kuraba tukaraba neza tuti mbega ah, uruhara rwa mukapa muri byose ni- gwe- rumeze gute ubwo ruhara rero rwiwe nibaza ko rukuru cyane rukuraba ati abantu bazoza muri iyo nama ngo tuvuge tuti bazoba bameze gutya bazoba baserukira aba n'aba n'aba abantu baserukira n'aba hama bamaze kubatora baca bavuga rero bati bo aba leta n'aba a opozisiyo ntishobora kuba opozisiyo sinarede yonyine nibaza opozisiyo nka za fnr bakaba bata- badafi- bafise abo baserukira na bene boroheza bakagenda
akaba ino ngaha duce dusozerera ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya nshuti bakunzi mwakoze diane nahazwe na fasil mwari kumwe mu biganiro by'uno mwanya tubifurize kuranirwa amanyu no mu byanyu ijwi rya amerika tubahe isango mu isaha imwe kugira ngo dusubire kubashikiriza amakuru turiko turabategurira